hello hello hello everyone and welcome back again to my youtube channel if you are new to the channel please subscribe and if you are a returning subscriber thank you and god bless you how are you all doing today i hope so are they all right my correct people how wanna take they do today i hope so are they all right so on top internet the one where the richest be say all over naomi sheila kola should already they consider to take back her words on the reunion between she and kabi hmm omo this thing wey a lot of people dey fear may e no happen hmm let it not be what i'm thinking o oh, but it will not be o oh, it will not be let us just have a positive mindset towards the reunion okay so allegedly mama esabod came out come reveal say kabiyesi proposed to seventh wife and the woman turned him down hmm That KBSC somehow somehow was owing the woman 200 to 400 million naira or so, million dollars or something. So Nain KBSC was now like, okay, let me marry you and start paying you back in the palace because allegedly Nasa so take marry other wives when you take marry so according to mami esther board though esther board said that there is proof to what she was saying allegedly oh, that uh, if uh, they like make they call her anyway that she fit uh, you know talk wetin she talk again so she don already reveal say this woman that she know the woman well well that di woman is from ileife that the woman came to her to explain things give her that kabiyesi don already propose give her but she turned it down because she wanted her money she doesn't want any marriage with kabiyesi knowing fully well that the ones wey kabiyesi marry so that the marriage is shaking so e no dey prepared to carry herself and put into it whereas kabiyesi never settle everything wey im suppose settle inside the palace of ile so dis news got to queen naomi wen dat happen a lot of pipo bin dey fear say "May dis thing wey dey go on now let it not bring something that will make queen naomi not to come back to di palace again o oh. let kabiyesi be just before let kabiyesi tread cautiously let him not go and scatter everything wey he use him hand build all the things wey e take him so long for him to build let him not go and scatter it all in the name of what we don't know na him people dey talk o oh, dey believe say kabiyesi go hear omo um, hmm now wey i don already dey hear this alleged information i know how in fact i don't even know how i'm going to be breaking it to you people that queen naomi don already dey reconsider her stay uh, her coming back in the palace of ile ife kingdom my correct people given the reasons that kabiyesi need to sort things out that there are things where kabiyesi needed to sort out that instead of her coming back to the palace and before you know it she will leave again It better make she just dey where she dey until kabiyesi is ready to settle everything and una not say revelations don already reveal say if kabiyesi uh, uh, eh, as in if kabiyesi gets distracted this final time that it go hard him for him to grab queen naomi again for him to get queen naomi this closer to himself again that e go hard him hmm. that this progress wey e don already make that e go take him more than five years for him to make this progress because this month this year's own ah uh ah -uh, na the one wey e don already make so many progress omo he made a lot of progress in this one my correct people so uh, they do already they tell kbac say making day careful or oh, making day careful but we don't know what letter happened and how this one take come out to oh. hmm. nine people don already dey talk say this thing na distraction let kabiyesi come out and clear the air about it instead of uh, keeping quiet over it because they expected kabiyesi to come and say oh this is a lie oh, or this is a truth uh, that this is truth uh, true abi wetin so now people of akure don already dey uh, pressure queen naomi to you know to to restate her stand be wetin that she should be very careful where she is going into that kabiyesi doesn't seem to be like someone who is seriously in need of bringing his wife back to the palace that instead of queen naomi to go there before you know it that they will start another quarrel or before you know it queen naomi will go back again or before you know it kabiyesi will enter into another polygamy that e better make their daughter dey for them hmm my correct people the matter tire everybody o oh. the matter tire everybody when we got hold of this alleged information uh, that mama esabod reveal, a lot of people under comment section bin dey cry they were like hey god o oh, let this thing wey wan happen now make e no happen at all at all because they don already know say this thing na red flag na im be as kabiyesi don already come out and this thing be one of the things wey olori naomi dey fear so so kabiyesi came out to assure her allegedly that he's not going to go back to his past life that he's going to be a changed person that he is changing this that that kkdk and now no be wetin kabiyesi promise am na im kabiyesi dey do so so how you take expect make queen naomi dey happy there's no way wey she go take dey happy na and e go cause something wey we no just understand yes so does it mean that all the promises wey kabiyesi make to queen naomi that he is not fulfilling anyone But anyway, let us not go and nail Kabiyesi now because we've not heard from Kabiyesi. Yes, we just heard this from one side, and people of Akurede already dey rage fire sha. I no blame them o, oh. I no blame them. It's just say they love Olomi Naomi so much. So they don already dey, you know they they rage fire concerning it they were asking their daughter are you sure you are going to do this this that that that, that this but as it take be we don already hear say queen naomi don already dey reconsider it They tell kabiyesi make him sort out things wey needed to be sorted out in the palace of ife a lot of people sef don already dey advise uh, eh, queen naomi shilekola make him remove everything wey concern kabiyesi for him mind that kabiyesi no dey serious as e take be that kabiyesi want in a way where him go bring queen naomi inside the palace and still marry many more wives. That, that is the reason why Kabiyesi they find it very difficult to you know send the six wives out of the palace kabiyesi is still holding on to them to keep them in that palace while uh, uh, he waits for queen naomi's reply or something in fact that kabiyesi knows the game wey im dey play <laughs> my correct people i no just understand at this point now at this point oh at this point at this point oh mm -hmm. Omo, anyway, let us keep praying for them. One thing about me is that I'm not going to lose hope. Our Queen Naomi is coming back. One thing for sure is that if God has destined the both of them together, they must come back together again. Yes, but if not, let the will of God uh, prevail. But all we know is that they are coming back to the palace of ile kingdom. Yes, they are coming back. They are coming back. Nothing is preventing that. Naomi and Prince Tade is coming back. They, the both of them are coming back to the palace of ile She's going to be there. Let the Oloris do what they want to do. Queen Naomi is going to be there because these Oloris, all these things wey dem dey do so, they don't want uh, uh, uh, uh, Queen Naomi to be, as in they don't want Queen Naomi to come back to the palace because they don already know say Queen Naomi na great savior na im go be for that palace so they don't want it to happen they don't want it at all at all if they will see any more way wey dem go take scatter the the the the relationship between kabiyesi and queen naomi so dem go scatter it pro in fact everything dem go scatter everything but man no be god na so wetin dem dey plan dem no fit achieve am they can never achieve am o and i know say e depend dem for body that is the reason why they they don already dey go they they bring out all this story dey give people wey go carry am come out to prevent Queen Naomi from coming back to the palace. But when is all these things going to end? Una dey uh, man house wey no love una, wey no dey give una attention. Yet una no wan leave, una wan stay there till their kingdom come. Na una dey do una self o. Make una pack una things comot, make Queen Naomi come back to her house. That's just it on period. But they fail to understand that anyway my correct people na this alleged information na i see on top internet and i decided to bring it to you do well to drop your thoughts about it under the comment section i'll see you soon in my next upload bye bye thank you and god bless you